iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje nshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema amakuru yacu turayahera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru tuyahere ku ruzinduko rwa perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika muri angola ejo bundi ku wa kabiri ni urwa mbere na mbere mu mateka rw'umukuru wa amerika muri iki gihugu ruzibanda cyane ku mushinga munini wa gari ya moshi witwa umuyoboro wa lobito uzajya unyuramo ibicuruzwa birimo ahanini amabuye y'agaciro biva muri zambiya na repubulika ya demokarasi ya kongo bijya mu mahanga biciye ku cyambu cya lobito cya angola ruzashimangira kandi ko demokarasi n'ituze ari ngombwa ku iterambere rirambye ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika anita powell muragezwaho na temisitokule mutijima perezida wa ngora ni umuntu ukomeye kuri uyu mugabane ukoresha umwanya we nk'umutegetsi w'igihugu cyiza ku mwanya wa kabiri mu bikungahaye kuri peteroli ku mugabane akanawukoresha mu kubaka ijabo no gukora ibishoboka ngo akemure amakimbirane yo mu karere ubu perezida joao lorenso araha ikaze inshuti nshya ikomeye yakira perezida joe biden ku nshuro ya mbere umuperezida wa amerika agendereye angora perezida biden azakoresha uruzinduko rwe mu kugaruka ku mushinga ukomeye w'iterambere watewe inkunga na amerika uwo ni umuhanda wa gari ya moshi wa rubito ufite ibirometero igihumbi na magana atatu uyu uhuza igice cyo rwagati muri afurika gikungahaye ku mabuye y'agaciro n'icyambu cyo mu majyepfo ashyira uburengerazuba amerika ivuga ko yakusanyije hamwe miliyari zirenga eshatu z'amadolari harimo amafaranga y'abikorera n'aya leta mu ishoramari ryayo muri uyu mushinga perezidansi ya amerika ivuga ko umubano w'ibihugu byombi urimo kubamo impinduka nyayo kuko birimo kugenda biba abafatanyabikorwa ba hafi karine jean pierre ni umuvugizi wa perezidansi ya amerika
bifatanije amerika na angola birakora ibishoboka byose mu gukemura ibibazo byinshi by'ingutu kuva ku kugabanya icyuho kiri mu bikorwa remezo muri afurika ndetse no kongera amahirwe mu by'ubukungu n'iterambere rirambye mu karere kugeza ku kwagura ubufatanye mu by'ikoranabuhanga n'ubumenyi n'ibindi bamwe mu basesenguzi bavuga ko umuhigo biden yari yihaye mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri wo gusura afurika uje impitagihe biden yateganyaga gusura ngora mu kwezi gushize kwa cumi ariko inkubi y'umuyaga ya militoni ituma bisubika cameron hudson ni umushakashatsi mukuru muri porogaramu ishinzwe afurika mu kigo cyibanda ku bushakashatsi mu by'umutekano n'imibanire y'ibihugu aganira n'ijwi rya amerika yagize ati ntekereza ko kuza nk'ubu bimeze ku musozo w'ubutegetsi bwe nta kinini nibwira ko mu by'ukuri yakwishimira mu bijyanye n'uruhare rwe muri afurika ku bw'ibyo nkatekereza ko urugendo nta gisobanuro kinini ruzagira ba perezida lorenzo na biden ntibemeranya kuri byose mu gihe biden ashyigikiye israheli ashimitse angora yaho ihagaze ihahuje ahanini na byinshi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ubwo perezida lorenzo yavugaga ku kibazo cya isiraheli na palesitina yagize ati isiraheli ifite uburenganzira bwo kwirwanaho no kurinda ubuzima bw'abaturage bayo ariko ubwo burenganzira burareba n'abanyapalesitina bamaze ibinyacumi by'imyaka baba mu turere twigaruriwe nayo ibintu bitemewe ariko ikintu kimwe bo n'ubushinwa bemeranyaho ni uko afurika ikeneye iterambere byihutirwa ubushinwa bwamaze guhamya ibyimbo kuri uyu mugabane hamwe n'imishinga migari irambye y'ikigo belt and road initiative cyabwo umuyobozi ushinzwe iterambere mu bushinwa agaruka ku byo bamaze gukora kuva mu myaka icumi ishize yavuze ko bubatse ibirometero bisaga ibihumbi icumi by'inzira za gari ya moshi hafi ibirometero ibihumbi ijana by'imihanda ndetse n'ibiraro hafi igihumbi n'ibindi n'ibindi yagize ati kuva mu myaka cumi n'umwe ishize ibigo by'ubushinwa byagize uruhare mu kubaka no mu gusana ibirometero birenga ibihumbi icumi by'inzira za gari ya moshi hafi ibirometero ibihumbi ijana by'imihanda migari ibiraro hafi igihumbi ibyambu hafi ijana ibirometero ibihumbi mirongo itandatu na bitandatu by'imiyoboro y'amashanyarazi n'ibirometero ibihumbi ijana na mirongo itanu by'imiyoboro y'ingenzi y'itumanaho mu bihugu binyuranye bya afurika abasesenguzi bavuga ko yatari umwanya mwiza uyu mugabane ukwiye kubamo ovigwe egeyugu ni umusesenguzi mu bya politiki mu kigo ngishwanama cyitwa development remaged aganira n'ijwi rya amerika yagize ati ibihugu bya afurika nta bushobozi bifite bwo guhiganwa n'ubushinwa abantu bamwe bibwira ko wakwifashisha amerika mu ihiganwa n'ubushinwa oya ntibyakunda ayo ni amahirwe afitwe n'ibihugu bike cyane kwifashisha igihangange kimwe mu ihiganwa n'ikindi mu gihe uru rugendo ku nkombe nziza za afurika ari urwa mbere kuri biden ni narwo mu buryo bumwe rwa nyuma birasa nk'aho ari rwo ruzinduko rwe rwa nyuma mu mahanga asezera isi nka perezida wa amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi inshuti zacu ubu tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa n'aho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi icyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
bibe byiza nshuti bakunze mwese mukurikiye radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu rero ni umwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi mukanagizwa n'umuryango ejo yufu eko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari njye rero ugiye kubagezaho ikiganiro cy'uyu munsi ndikaremera patrick mbaye ikaze ni kenshi twumva ngo urukiko rwasanze uregwa ari umwere ku cyaha aregwa hari kandi n'igihe twumva umuntu wakatiwe n'urukiko igifungo nibura hejuru y'umwaka hanyuma mu gihe runaka yarangiza igifungo yari yarakatiwe cyangwa se mu gihe agifunze akiri kuryozwa ibyo aregwa urukiko rukaza kwanzura ko uregwa ari umwere nta cyaha yakoze nyuma yo gufungwa igihe kirekire nibura hejuru y'umwaka uregwa akagirwa umwere amategeko agaragaza ko uwafunzwe akagirwa umwere afite uburenganzira bwo kuba yaregera indishyi nshuti rero bakunze b'ikiganiro ejo mudukurikiye ushobora kwibaza uti ese ubundi umuntu wafunzwe igihe kirekire nyuma akaza kugirwa umwere ashobora kuregera indishyi cyangwa se ukibaza uti ese ubundi ni izihe nzira zikoreshwa mu kuregera indishyi u rwanda rero nk'igihugu gikurikiza amategeko ndetse n'uburenganzira bwa muntu iyo hari ukekwaho icyaha ashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha hanyuma agakurikiranwa ari mu maboko y'ubugenzacyaha iyo kandi urega afite ibimenyetso simusiga bigaragaza ko ukekwaho icyaha akwiye kuryozwa ibyo yakoze kabone n'ubwo uregwa yaba ari umwere gute icyo gihe urwego rw'ubucamanza icyo rukora ni ugukurikiza itegeko ufite ibimenyetso agatsinda naho uregwa yahamwa n'icyaha agahanwa hashingiye ku cyo itegeko riteganya gusa nubwo bimeze gutya iyo ukekwaho icyaha afunzwe igihe kirekire nibura hejuru y'umwaka uregwa akagirwa umwere amategeko agaragaza ko wakurikiranyweho icyaha hanyuma akagirwa umwere afite uburenganzira bwo kuregera indishyi nshuti rero bakunze b'ikiganiro ejo mudukurikiye ni mu nyemere nakire mugenzi wanjye ishimwe honore atugezeho inkuru irambuye kuri iyi nsanganyamatsiko turimo turaganiraho twumve icyo amategeko agaragaza ku kuregera indishyi ku muntu wafunzwe nyuma akaza kugirwa umwere n'urukiko turaza no gusoza ikiganiro tumaze kumenya ndetse no gusobanukirwa inzira umuntu yanyuramo kugira ngo abe yaregera indishyi z'akababaro
bamwe mu baturage basanga impamvu abafunzwe igihe kiri hejuru y'umwaka ntawuregera indishyi igihe yagizwe umwere ari ukudasobanukirwa ko babifitiye uburenganzira abandi ngo si bo babona basohotse imiryango y'igororero nubwo basanga indishyi ikwiye ni ukuvuga ngo umuntu bakatiye imyaka itatu nyuma akagirwa umwere yakagombye guhabwa indishyi z'akababaro kuko iyo ari muri gereza mu myaka itatu hari ibintu yakagombye kuba ari gukora hakagombye gutangwa indishyi z'akababaro kuko aba yatakaje byinshi mu byifuzo hakagombye gutanga izo ndishyi z'akababaro kugira ngo zigende zisove ahandi bavuye batari bari kandi n'ubundi bari barenganye iyo uramutse ufunguwe mba numva baguha indishyi z'akababaro kubera ko igihe cyawe niwe watakaje ukaba warakozemo ibintu byinshi kandi nawe hari uburyo iyo ufunze ntabwo uba ubohotse icyo gihe mba numva ntabwo baguha indishyi z'akababaro bagikekakeka ndumva icyo gihe yakabaye wenda afungishijwe ijisho ariko n'akazi ke akarimo nta kintu kiri gupfa mu rugo uko mbyumva umuntu bamureze agafungwa nyuma akagirwa umwere byanze bikunze bamuha indishyi z'akababaro kuko aba yaratakaje igihe cye cyose nta cyaha yakoze nta n'ikosa yakoze atangwa n'umuntu waba waragize waramureze agatuma afungwa babara bakurikije ayo yinjiza ku munsi cyangwa se ibyo yakoraga ibyapfuye n'iki byose n'igihe amazemo ni izihe mpamvu mushyingiraho mwumva ko akwiye indishyi kuko yagizwe umwere nyuma y'igihe kinini afunzwe benshi barabyihorera akanga kwirirwa akururana nyine mu bintu by'imanza akabyihorera ariko ku bw'amategeko biremewe ko agomba kumurekura igihe indishyi z'akababaro ibyo niko mbyumva mubona biterwa n'iki kuba abantu batitabira kuregera indishyi mu gihe bagizwe abere nyamara barafunzwe igihe kirekire neza hari ikindi yabaza kandi agize amahirwe ataje sinzi ntabwo ibyo ntabwo mbese usibye uwamureze we wenda aramutse agize ashobora kuregera indishyi z'akababaro ngewe uko mbyumva umuntu yaragufungisha akurenganije ubu bakakugira umwere ushobora gutanga ikirego birashoboka ko nyine izi ndishyi z'akababaro y'iminsi wafunzwe wenda wari ufite akazi kawe karahagaze icyo gihe rero kubera kuba urenganye akarengane kawe ugomba kukaregera ukabona indishyi z'akababaro ziba zikwiye nyine igihe cyawe waratakaje se kandi nyuma ukaza kuba umwere ni ukuvuga ngo kuko n'ubundi baba bagufunze nyuma hanyuma ukazaza kuba umwere niba ari umukozi wa leta cyangwa akandi kazi kabashaga kuba kakinjiriza urugo rwawe leta yagakwiye kugira icyo ikora kabireba bakagira icyo bakumarira ari nk'umuturage wagufungishije ukaza kurengana uwo niwo wazakuriha ariko ari leta yo igomba nayo kubikuriha siko biba bimeze hari igihe ubona bitari ngombwa ukanga kubikurikirana kuko uba watashye metre ibambe jean paul ni umunyamategeko ubarizwa mu rugaga rw'abavoka mu rwanda akanakora mu ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko rafu avuga ko gufungwa igihe kinini ukagirwa umwere bibaho kandi ko biterwa n'impamvu zitandukanye aha arasobanura inzira uwagizwe umwere akwiye gucamo mu gihe asaba indishyi metre ubundi uwafunzwe igihe kiri hejuru y'umwaka kuzamura yemerewe kuregera indishyi ubusanzwe mbere na mbere ihame rihari mu mategeko dufite mu rwanda ni uko ukekwaho icyaha akurikiranwa adafunze ariko iri hame rikagira irengayobora rituma haboneka impamvu zishobora gutuma umuntu kabone n'ubwo atarahamwa n'icyaha agikurikiranwa kiri ukekwa ashobora noneho gukurikiranwa afunze mu izo mpamvu rero harimo wenda kuba nk'umuntu akurikiranyweho icyaha gihanishwe igifungo ubusanzwe kiri hejuru y'imyaka ibiri kuba wenda bibona ko kumufunga aribwo buryo bushobora kuba bwatuma igihe cyose ubutabera bumu bumukenereye bumubona wenda nkubona nk'aho abantu badafite imyirondoro izwi kuba wenda se babona ashobora kuba bitewe n'icyaha cyakozwe n'iki aribwo buryo bwo gutuma ahari adakomeza kugikora cyangwa se ngo abe yasibanganya ibi bimenyetso ibintu nk'ibyo ngibyo keka wenda ubashije kugaragaza muri kwa kuba umwere ubashije no kugaragaza ko wa muntu watumye ufungwa watumye bagukekwaho icyaha bakagukurikirana uwo muntu aramutse kuko ubona ko yarabikoze aguhimbira ukaba ufite ibimenyetso by'uko yaguhimbiye agira ngo akorerwa ibyaha by'ibinyoma agamije kugufungisha wowe ushobora kumukurikirana ukamurega wazabigaragaza yazatsindwa noneho ukaba waregera indishyi uwo muntu ariko mu bundi buryo busanzwe bwo kugukekaho icyaha ubugenzacyaha bukagufunga ubushinjacyaha bukagusorera gufungwa by'agateganyo ukamara imyaka ibiri ariko nyuma yayo ukazaba umwere ntabwo warega ribu ntiwarega ubushinjacyaha ntabwo byakunda ntabwo amategeko dufite bishoboka mubona se kitaba ari icyuho mu mategeko mbo ntabwo navuga ngo harimo gapu kubera ko ureba impamvu ki ikintu cyitwa icyaha n'impamvu cyabaho ikurikirana cyaha ni ukugira ngo muri sosiyete habeho ituze uramutse rero ugiye kuvuga ngo noneho ngo ushyireho ku buryo umuntu azajya aba umwere umuribu cyangwa se ribu cyangwa se ubushinjacyaha buzajye bukurikiranwa watuma hari abantu bazajya batinya gukurikirana ibyaha kabone n'aho byakozwe wenda ariko kubera ko hari ubwoba ko nta bimenyetso kuko burya kugira ngo umuntu atsinde ahanini si uko ikintu kiba kitabaye ahubwo akenshi ni uko wenda haba hari ibimenyetso byagaragaye bigaragaza cyangwa se bishinja wa muntu mu buryo budashidikanywaho cya cyaha cyangwa se wa muntu akaba abyiyemerera ahubwo igikwiye gukorwa gukora ibishoboka byose kugira ngo hashyirwe imbaraga zatuma igihe hakeswe ko hakozwe icyaha umuntu wese ukekwaho icyaha aho bishoboka akurikiranwe adafunze ni izihe nama mutanga ku bantu bafungwa igihe bakagirwa abere ariko ntibibuke kuregera indishyi niba amategeko akwemerera uburenganzira ugomba kubuharanira nuko iyo uburenganzira nyine iyo utabuharaniye nta muntu uzaza ngo abuguhereze mu ntoki ingingo ya cumi mu itegeko nimero zeru makumyabiri na karindwi akarongo kaberamye bibiri na cumi n'icyenda ryo kuwa cumi n'icyenda akarongo kaberamye zeru icyenda akarongo kaberamye bibiri na cumi n'icyenda ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha igaragaza ko ikirego cy'indishyi gishobora gutangwa n'uwangirijwe n'icyaha wese ashobora kuba ari umuntu ku giti cye cyangwa ikigo gifite ubuzima gatozi cyaba icya leta cyangwa icy'abikorera cyangwa undi muntu ubyemererwa n'amategeko icyakora imiryango iharanira kurengera abakorewe icyaha yemewe n'amategeko cyangwa inzego za leta zihabwa ububasha n'itegeko zishobora kurega mu mwanya we zimuburanira indishyi ingingo ya cumi na rimwe isobanura ko indishyi zishobora kuregwa uwakoze icyaha uwo bafatanyije gukora icyaha icyitso cye kimwe n'utegetswe kuriha indishyi indishyi zishobora kandi gusabwa abazungura uwakoze icyaha ikirego cy'indishyi zikomoka ku cyaha gisaza nyuma y'imyaka itanu uhereye igihe icyaha cyakorewe ngendisha imyonore iki ni ikiganiro ejo
ngayo nguko rero bati zimwe mu mpamvu zituma abafunzwe nyuma bakagirwa abere bataregera indishyi z'akababaro ari ukudasobanukirwa ko babifitiye uburenganzira ndetse n'inzira banyuramo kugira ngo baregere indishyi abandi bati si bo babona basohotse imiryango y'igororero nubwo babona indishyi zikuba zikwiye dushimiye cyane bamwe mu baturage batugaragarije uko babyumva ku ngingo yo kuregera indishyi nyuma yo kugirwa umwere n'urukiko ntitwabura kandi no gushimira umunyamategeko metre ibambe jean paul ubarizwa mu rugaga rw'abavoka mu rwanda wadusobanuriye inzira umuntu anyuramo ngo aregere indishyi z'akababaro ndetse n'icyo amategeko abivugaho nshuti rero bakunze b'ikiganiro ejo mudukurikiye nimutubwire ese mubona ari iki gituma bafunzwe igihe kirekire nyuma bakaza kugirwa abere n'urukiko badakunze kuregera indishyi z'akababaro nimutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse no ku rubuga rwa x hose ni ukwandika ejo youth eko mu ijambo rimwe ubundi udusangize igitekerezo cyawe turaza kucyakira bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko bakunda ikinamico utambagira utekanye twabanye kuva ku gace kayo ka mbere ubu tukaba tugeze ku musozo tugeze ku gace kayo ka mirongo itatu na gatanu ari nako ka nyuma k'ikinamico aho bakunze kubwita ngo ni finale ese muratekereza karaba kameze gute ndabizi ubu amatsiko ni menshi reka mbareke mugakurikire ngende buze kugaruka mu kanya
duherukana nkuru nziza na mukapa koma intonganya ari zose nkuru nziza yananiwe kwakira ko umwana w'umuhungu batwite afite ubumuga bw'ingingo nirere nawe agirwa inama na bisangwa yo kubohoka akavuga akabwira dorukasi inshuti ye ibibazo yatewe na rufuredi kugira ngo abashe kwiyakira ubu bimeze bite ntimukurikire umukino
uzi ko wagira ngo ni ubwa mbere ubonye imodoka uranteye wari ubwa mbere nyibonye ku marembo y'iwacu se ngaho rekera aho kureba icyo rero n'ubundi uyirimo aje hano
muraho muraho neza yewe we uraho mama yego iyo ndakwibutse shenge uherutse kuza kutwigisha muri koperative yacu uraho urakomeye ubu se shenge ubwiye n'iki ko ntuye hano ku buryo uza kunsura utabanje kuyoboza
subiza mama icyo kibazo bisa nari mazi mama dorokasi yarahanyeretse dorokasi se muraziranye mwana wa mama umusore yitwa bisangwa bisangwa shenge ni wa wundi wankozeho yokabyara burya bwose ni wowe nagukozeho ntese mukecuru icyo gihe hari mama uretse kuvuga ibintu byinshi abanza tubwire ikimugenza bisa karibu rero ibya mama ntubitindeho cyane niba ngombwa nzabikubwiraho
Mm, ndakwizeye doroka karame nari nkuzaniye kontara rero nanze ko ujya muri siterese zo gushaka itike ndavuga niba nje nawe kuki ntabikuzanira ukabisinya nkabona kubisubiza mu kazi mvuye iyo ngiye hari icyo se impamita nsinya ntanagukereza ndumva ufite gahunda nyinshi yakira mama nguyu ibisango wampaye akazi ntacyo ansabye rero aka nakampana umutima mwiza utavuze ngo ndi umunyagatako kandi wari umunyamuhire
ariko ngewe nakwibukaga mama eyi wanyibukaga Eh, kera twiga muri segonderi najyaga nza kugusuza iyo wazaga gusura dorokasi yego kibondo yo ni wowe koko warakuze wabaye umugabo amaso y'abakecuru se shenge ugira ngo napfa kubyibuka akira bisa Mm.
byose ndangije kubisinyaho mama dorokasi se wamuntiza gatoya ko ari byo nashakaga ko amfasha bijyanye n'ikizi umukobwa umwe rukumbi se ubu azamara igihe kingana iki
hari umukobwa wahohotewe n'umukoresha we Eh, akajya amukoresha ibirenze akazi yasabye nuko birangira amwononeye ubuzima Eh, ndi kumushakira ubutabera rero Mm.
kandi namenye ko na dorokasi yamuciye mu myanya y'intege nuko Mm. doroka Karame.
nta kindi nifuza uretse gushyira amanga n'ubwoba ukazaza gutanga ubuhamya Yo.
Mm, humura abatangabuhamya bagirirwa ibanga rikomeye Mm.
Eh, ndi kumushakira ubutabera uwo mubura agasani yarandakaje umva ahubwo mugende nonaha ambara doruka ihute ihute rwose Eh, mwana wa wongere umwungarure dore niwe umukuye aha oya humura doroka tugende ibindi byinshi ndabikubwirira mu modoka yo mbahaye umugisha wa kibyeyi yego murakoze mugerayo amahoro
yemwe nimwihangane tugiye gusoza ye hari uwarumbajije ngo ihohoterwa n'iki mbasubize cyangwa hari uwiteguye kubasubiza niteguye kubasubiza kirisiti oh nuko nuko mata ngaho tubwire ihohoterwa rishingiye ku gitsina rero eh, ni ibikorwa bibi byose bishobora gukorerwa umuntu hashingiye ku kuba ari igitsina gore cyangwa igitsina gabo icyo gikorwa gishobora kwerekeza ku gukoreshwa imibonano mpuzabitsina utabishaka cyangwa ku ngufu gishobora kwerekeza ku kubwirwa amagambo akomeretsa umuhora ko ari igitsina gore cyangwa igitsina gabo Eh, gishobora kandi no kwerekeza ku kwima umuntu uburenganzira ku mitungo witwaje ko ari igitsina gabo cyangwa igitsina gore Eh, ndumva ari ibyo nibuka
Eh, nuko nuko mata ubu rero igikurikiye ni inkuru nziza mbafitiye nk'uko ubushize mwabibonye twabonye umuterankunga ngira ngo abari bahari mwabonye ko twaganiriye n'umuyobozi wa enije ishinzwe imibereho myiza no kugarura amahoro muri gatako na muhire Eh, burya yavuye aha dusinyanye amasezerano y'imikoranire ku buryo vuba aha cyane dutangira kubaka inyubako tuzakoreramo tukava munsi y'igiti ikindi nifuzaga tuzaganiraho ubutaha rero ni uburyo twatangira gutekereza uko koperative yacu yakwaguka Eh, tukakira n'abanyamuryango b'abanyamuhira ahubwo iyo nyubako bazayubake hariya ku mupaka aho twese bizajya bitworohera kuhagera
ahubwo muzanakire n'abafite ubumuga butandukanye ntimuzagumane njye njyenyine ufite ubumuga bwo kutabona ubu se ntidukeneye kumenya kuganira n'ufite ubumuga bwo kutavuga kandi burya nubwo ntabona nabasha kuvugana n'ufite ubumuga bwo kutavuga aca amarenga
wamubona utese nyine kandi aca amarenga nawe utabona Eh, birashoboka da Eh, iyo ashatse kumvugisha aranyegera akankoraho akampereza ibiganza bye Eh, akavuga ururimi rwe rw'amarenga nanjye mfashe intoki ze ku buryo mpita numva icyo yashatse kuvuga
yemwe ku bw'izo mpamvu abafite ubumuga nzabishakira mbazane muri koperative kuko dukwiye kumenya byinshi ahubwo hazaba higanjemo abanyamuhire kugira ngo tujye tuganira indimi zitandukanye mu marenga
mama doroka mama dorokasi muriyo Ubaye ikiza.
ndabaye ngo papa dorokasi yarakoze impanuka ayo atapfa ibyo kandi si bikwiyemo kagira imana uzi si abantu yari abereyemo amadeni bamwirengeje bakabigereka ku mpanuka koko oya inkuru yabaye kimama mu isanire bari kuvuga ko n'umugore bari bari kumwe yahise agwa igihumure niwe babanje gushwana ahita yinaga mu gikamyo yewe we nyagasani we izaha bamujyanye he? ari he ariko mana yanjye we mbaye umugore gito kubona umugabo wanjye yitaba imana nkabimenya bukeye koko ihangana n'amare ihangane pe ntabwo amakosa ari ayawe sibyo kuba umugabo wawe yari yaragutaye ntabwo byakoroha guhita umenya icyamubayeho Hi, aho guhaguruka ngo werekeze kwa muganga turebe ko kubivuga niba ari byo koko niba atari ibihuha zaha karame na kasi mumubwire ngeze mu rugo nsanga agapapuro yandikiye mama we ngo agiye gufasha nirere nirere uwo rero simuzi
ariko kutambwira shabisa abantu bahagaze iwanjye mbona batavuga barashaka iki uri kwijijisha papa ntabwo aba basore bashobora guhagarara ku rugo rw'umuntu batabanje kumwibwira byongeye kandi nanjye nabanje kubasaba uruhusa bituma baba baretse kugutwara ahubwo bakubwiye ko bagutwarira iki kuko byanze bikunze bakwibwiye banakubwira n'ikibagenza nyine ibyo byose babikoze ariko igitangaje ni ukuntu batangiye kunshinja ngo ngo ngo ngo ngo ngo ruswa ishingiye ku gitsina ngo sinzi ngo nambutsaga ibicuruzwa mu buryo bwa forode ngo iby'uko wacuruzaga ibiyobyabwenge navumbuye byo nanze kubivuga ariko ubwo bamenye ko ukora forode bakanafata bimwe mu bicuruzwa wambukije mu bwato nari nizeye ko bazamenya ikirimo
ariko se waratinyutse urangambanira wa mugabo ndiso pu abakobwa bakowe utankubita papa nari narabiguteguje ko ngiye gushaka amakuru ku bivuga ku kampani yawe icyambabaje kurushaho ni abana b'abakobwa b'abandi wangije ukabicira ubuzima abo wanduje virusi itera sida abo wateye inda ubwo ntihabuze n'abo wazikujemo bigakunda cyangwa bakahagwa papa nubwo ubyita akagambane iyo ntaguhanisha itegeko ntiwari kuzongera kunyita umwana wawe ukundi ntakabuzanire yaranyituye tu hmm? ariko yari yarabinteguje ndamuseka ngo ubwo bushobozi ntiyabubona uretse na nirere papa umukobwa wakundegeye bwa mbere si nirere ninde se ni umukobwa wagucitse akundegera atazi ko ndi umuhungu wawe akundegera nk'umukunzi we twakundanye muri segonderi akundegera yaratakaje icyizere abakoresha be bose yarahisemo guhinga aho gusubira gushaka akazi umukunzi wanjye atangira gutekereza guhinga kandi yararangije kwiga kaminuza aragahinga bitera ubu se koko ku ngufu nkagira ntya tugashyingiranwa urumva nari kuzakira igikomere cy'uko nandujwe virusi itera sida na data papa genda bagufunge nzagusura uzambabarira imyaka bazagukatira uzayifate witekerezaho wikosora
niyo byarekeshe koko Hererererere. ariko nta kundi basi bisa uzigwe musorere kampani yanjye nubwo itazaba igikora Hmm. icyo gikobwa cy'ikinyagatako ushaka kuzana mu mitungo yawe kizagukoraho papa mama yari umunyamuhire nkawe ariko yaradutaye byanze bikunze yahunze amakosa yawe ma igendere sinari nzi ko ufite byinshi uhunga kubaho ni ukubana papa ikindi kandi humura kampani yawe ntizahagarara na rimwe nzakwereka ko utibyariye ikishi ngiye kubisubizamo nirere aba ariwe uyihagararira kuko ayiziho byinshi akomeze akazi dore ko yari yaratakaje icyizere cyo kubaho papa ntabwo nkugambane nabikoze nshakira ubutabera abagore n'abakobwa wahohoteye ndetse n'abanyagatako washakaga kwicisha ku bwinshi ubahora nitwo baragapfa bashize afande ubu noneho mwamujyana
amaye nka data alfred baramutambikanye da ibi byaha byose ashinjwa se koko n'ibimuhama bizagenda bite nkuru nziza se koko yahitanywe n'impanuka cyangwa ni igihuha bakunze ibikinamico tambagira utekanye naha tuyisoreje mwarakoze kuyitega amatwi muri benshi
reka nizere ko ikinamico utambagira utekanye yabaryohe kandi nanizere ko burya mwakweme inyigisho zabafashije mu buzima bwanyu bwa buri munsi ndetse kandi munarushaho kubaka amahoro aho mutuye bakunzi b'ikiganiro ejo turimo turagana ku musozo w'ikiganiro ejo cya none cyagarutse ku nzira zikoreshwa mu kuregera indishyi z'akababaro ku wafunzwe arenganyijwe hanyuma nyuma akaza kuba yagirwa umwere aho twumvise bamwe mu baturage badusangije byinshi ku mpamvu babona uwagizwe umwere atajya aregera indishyi kandi biba bikwiye abandi batubwiye ko bamwe baba batazi inzira zikoreshwa mu kuregera indishyi abandi batubwiye ko icya mbere ari uko babona barekuwe ibindi bikaza nyuma twumvise kandi umunyamategeko metre ibambe jean paul ubarizwa mu rugaga rw'abavuka mu rwanda wadusobanuriye inzira umuntu yacamo aregera indishyi z'akababaro ndetse n'icyo amategeko ayivugaho nshuti rero bakunze b'ikiganiro ejo mwari mudukurikiye naha dusoreje ikiganiro ejo cya none munyemerere nshimire buri wese wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro gitambuke ikiganiro ejo cyo ntakagaruka mwari kumwe nanjye karemera patrick nawe ubutaha nshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edel